hello my people. welcome to Bottle Corners tv if today is your first time of coming across my channel don't forget to subscribe hit on your notification bell so that whenever we upload videos you'll be the first to be notified so my returnees god bless you and for those who are sharing me out for those that are going and coming back god bless you i deal on royal home celebrities i analyze video on my channel so my correct people, i don't come again They speak english i they speak broken and i dey tok about politics for my channel i don't come again with another shocking shaky video right now so guys make we go there make we go watch this particular video you understand so make we go watch them together. almighty god I him go bless you now so my correct people, about uh, i eh, make una follow me for my facebook page as im boss economics tv eh, if una don watch am finish make una leave una comment for there eh like di video share am for me eh almighty god na im go reward you oh, now in jesus name my correct pipo i don come again with another correct gist hmm not be small tin o oh, my pipo una see say wetin really carry me come na mary am be dis one na nowhere they for open this thing and for lagos room runke they stay ife anytin wey dem dey do na runke they carry while they come go comot for palace e go dey come if eh, lagos You don't use body find This one so sotey wetin be her name mariam Don't use body fine eh, now. find her sotey sotey sotey You don't come again for here so my correct pipo na eh, one person na open where they dey sell cloth some say na oni of ife sister for lekki some say na na um, iyalaje you understand Some say na one name i don forget but all the same they do something for here my people. if una watch this, thing now see the way wey runke for here and dis runke runke and eh, marry am dem just they pretend ten d because according to wetin we dey hear say mariam say he e room care where where. See god you know say na They say na only um, care na only of a favourite you understand and na they read they follow him because na runke na him dey control palace Now na wetin we hear you understand and anytin wey we hear we must to tok am ah. and e get anoda gist again wen i go breathe come for una again you understand me if i finish so i go carry am i go come read am for una di gist wey me i hear for our king about america wetin happen for america so i go bring am come so my correct correct pipo as i hear dis gist o oh, now i say okay make i bring dis gist come make all of una see am say Room runke now everywhere na im dey hug e no dey know eye wey dey take look am like this one now e no send am o oh. like this one now e no send am wetin be her name dat uh, lady e no send am at all wetin dem call am um, this lady no send am miriam no send am she just dey pretend for that party i wash her and again make una look Maria, well well When Maria dey put cloth for belle as Maria don put cloth for belle reach see the kind pancake wey Maria pack put for face and see runke the kind pancake wey runke sef don dey pack runke wey no dey rub powder before That im village headmaster glasses i don't know where i for see am carry come i'm not trying to bully am or talk am we must talk everything when they wear we must talk And now he done the whole him breast raise her up you understand runke wey be village woman for ife He done the raise him breast raise her up runke wey be di worst among all of them. Now she now be the worst of that place hmm na runke na im they use dog blood dey baff according to wetin we hear na im dey control the king for palace even when our queen they marry am anyway i no wan talk about our our our queen army today you understand me so my people, if i finish this one now i go come again with another one you understand make una hear another story when e dey happen. una go open una mouth una mouth no go close so my correct pipo as i see dis gist now say no make i carry am come for una say runke wey be say eh, am don tell somebody say na dat runke na e be bad head wen if e even dey tok to im husband dey call im husband say na runke na im e go pick am na runke na im e go give time stable na im dey do everything because no be wetin di king see as dem dey like dat so wen runke dey force himself all of them, na Ronke wan follow take picture o ah Ronke like na ah time don half past nine na nine wan begin dey do sisi and Ooni of Ife wife Kabiyesi wife Ojaja the second wife na nine wan begin dey do the sisi hey my people, no be small thing dey for here so my correct people, as i see the gist so now i say make i come here, i come torchlight am for una say dis runke now with uh, marian If people see her now they'll say that they good times. Now, lie yo. if e finish for there now marian just open teeth They pretend for there if e finish for there now e go do go do am nose e go do am nose go do am nose like this. you understand my correct people. so as i see the gist na now i say okay so make i come torchlight am make una hear make una see see am say runke and for here na we don find pregnancy we no see o for for um, mary and we no see anything i don look look look look me i no wan carry people video i no see anything so my people, mary and don tok say na runke Now they control the king so now im make am no stay palace He leave the palace for them. Now im make am dey stay lagos if they they do something if you like he come if you like he don't come e don't concern anybody so guys make i leave now for here make una leave now. Come and god will bless now.